mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwabonye gutandukana ni tomasi kamirindo ubasuhuza uyu munsi ni kuwa mbere ku itariki ya mirongo itatu n'imwe ukwezi kwa cumi na kabiri ibihumbi bibiri na cumi n'umunani amakuru y'iki gitondo cya nyuma muri uyu mwaka ni amatora muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yagize utunenge turimo imashini zo gutora zagize utubazo ngerageje kureba abantu batoye mu isaha imwe usanga ni abantu mirongo ibiri bivuga ko ari iminota itatu itatu aho hantu niho hari akabazo konyine biragaragara ko abantu benshi burira batararangiza uyu ni Moise Nyarugabo umwe mu banyapolitiki bo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo arangije gutora ejo hari kandi amakuru ya siporo mu burundi no mu rwanda nk'uko mubizi amakuru yo mu biyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi mwayateguriye kandi murayagezwaho na Aloyizi Bigirimana waramutse neza Aloyi baramutse Thomas ndamutse n'abandi baduteze amatwi umukuru w'igihugu cya sudani Omar al Bashir ejo ku munsi w'imana yabwiye abapolisi kureka gukoresha ingufu z'umurengera mu kuburizamwo imyiyerekano yiyamiriza ubutegetsi ni mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu risaba amatohoza ku bwicanyi bwabaye muri iyo myiyerekano abantu bashika kuri cumi n'icyenda barishwe kuva ku igenekerezo rya cumi n'icyenda z'ukwezi kw'icumi na kabiri mu myiyerekano yabaye inyuma y'ingingo ya leta yo kuduza ibiciro by'umukate nk'uko leta ibishikiriza ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Amnesty International rivuga ko bapfuye baharurwa muri mirongo itatu n'indwi umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yasabye abategetsi ba Sudani gutohoza neza kuri ubwo bwicanyi hamwe n'ubundi bubisha bwabaye muri iyo myiyerekano nk'uko byashyikirijwe n'umuvugizi wa ONU ku munsi wa gatanu ihagarikwa ry'ibikorwa bya leta n'aha muri leta z'ubumwe za amerika ryinjiye ku munsi waryo w'icumi mu gihe ibiganiro hagati ya perezida donald trump hamwe n'abashingamateka ku mafaranga leta ikoresha atacerekana ko biriko biraba kandi bigiye kwinjira mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda trump abandanya asaba amamiliyaridi y'amadolari yo kubaka uruhome ku rubibe rugabura leta z'ubumwe za amerika na mexique perezida trump ku munsi w'imana yashikirije ko abademokarate bavuye mu gisagara cya washington kandi ko ataco banezwe ku mutekano w'abanyamerika mu rukurikirane rw'ubutumwa bwa twitter yashikirije ku munsi wa gatanu Trump yagabishije ko ashobora kuzokugarura urubibe Amerika ihana na Mexique kandi ahagarike n'imfashanyo zihabwa ibihugu vya Honduras, Guatemala na El Salvador mu gihe abashingamateka batomuha amafaranga akeneye yo kubaka uruhome. Abantu bashika cumi n'indwi barahitanywe n'ubwicanyi bwabaye mu matora ku munsi w'Imana ejo muri Bangladesh nk'uko vyashikirijwe n'igipolisi mu gihe Sheikh Hasina ariwe yaza imbere mu majwi menshi cyane yiteguriye gutsinda manda ya gatatu nk'umushikiranganji wa mbere ibiharo vy'imfatakibanza vyerekanye ko uwo mushikiranganji wa mbere w'iki gihe ariwe Hasina Awani azi imbere ariko abatavuga rumwe nawe bavuga ko ayo matora yabayemwo iterabwoba hamwe n'utunenge ibitigiri by'abitabye ayo matora mu gihugu c'abantu imiliyoni ijana na mirongo itandatu na zitanu vyabaye bike kandi ni amatora ya mbere ahuje imigambwe myinshi ugereranije n'imyaka cumi iheze ibitero by'indege by'urunani mpuzamakungu rurongowe na leta z'ubumwe za amerika ku muhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu bimaze guhitana abanyagihugu ataco bazira barenga igihumbi mu bihugu vya iraki na siriya kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane iyo raporo yashizwe ahabona ku munsi w'imana ejo yerekana neza ibiharuro nyezina by'abanyagihugu bishwe harimwo no mu mezi atandatu aheze nayo n'aho imigwi y'abarwanyi mu karere iriko irasiganirwa gufata ibirindiro mu gihe abasirikare ba leta z'ubumwe za amerika botahuka bava muri siriya ibyatangajwe na perezida donald trump mu ntango z'uku kwezi abategetsi ba gisirikare ca amerika bo bashikiriza ko ata kirahinduka mu bikorwa vyabo ku rubuga rw'intambara amerika ku munsi wa gatanu yarabeshuje amakuru yavuzwe ko abasirikare ba siriya bigaruriye uburaruko bushira ubuseruko bw'igisagara ca manjibe muri iraki igipolisi kivuga ko catoye ikindi kinogo cahambwemwo abantu benshi mu ishamba rya hawija ni mu ntara ya kirkuke aho abanywanyi b'umuhari wa leta ya kisilamu uvugwa ko ariho wabiciye harimwo n'abana ico kinogo haraheze iminsi icenda gitowe n'ubu n'abungere bariko bararagira muri iryo shamba niho babona kubibwira abategetsi bo muri ako karere abanyagihugu baba mu mihana y'ahitwa al dagida bavuga ko biboneye abanyagihugu bamwe bicwa n'umuhari wa leta ya kisilamu kuko niyo nzira ngo bacamwo bagiye mu mihana yabo umukuru w'igihugu cy'uburusiya vladimir putin yabwiye perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump mu rwego rwo kumwifuriza umwaka mushasha ko yiteguye kuganira na amerika ku bibazo byahungabanije imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri incamake y'ibiri muri urwo rwete rw'indamukanyo za putine yashyizwe ahabona ejo ku munsi w'imana trump yahagaritse umubonano yari kugirana na putine ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi na kabiri mu nama y'ibihugu mirongo ibiri bitunze ku isi i buenos aires avuga ko ari ku neza ya bose bivanye n'uko uburusiya bwari buhejeje gufata ubwato butatu bwa ukraine kuva ico gihe leta y'uburusiya yagumye ishikiriza ko yiteguye kuganira na leta z'umwe za amerika
aloyizi bigira imana urakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi tugejejeho nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda amakuru yo mu biyaga bigari kubarura amajwi byatangiye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo koko rero ejo abaturage bari mu matora y'umukuru w'igihugu n'inteko ishinga amategeko benshi batashye badatoye muri teritwari ya uvira mu ntara ya kivu y'epfo umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo araduha ibindi bisobanuro.
Kuri amwe mu masantere y'amatora yo muri teritwari ya Uvira aho twagiye tunyura mu gitondo gutora byatinze gutangira ko kuri Epe Kagando ibo batangiye saa mbiri za mu gitondo bikurikiranye n'uko imashini zo gutora zari zabuze konekisiyo kugira ngo zifunguke kuri Epe Kavimvira, Hekima, Karundu ndetse na Nuru amatora yatangiye kare ariko muri zimwe muri za biro bagendaga bahura n'ikibazo cy'imashini zagendaga zizimya kubera umuriro wari washize muri za bateri ariko komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora yahitaga yohereza za bateri zo gukoresha bityo abatora bakavuga yuko biri kubatwara umwanya muremure kugira ngo batore moyize nyarugabo yatoreye kuri akisiyo akabazo kamwe mbonye ni uko ngewe byantwaye wenda umunota umwe ariko nuko mbizi nasanze abantu benshi bibatwara iminota itatu bibatwaye iminota itatu biravuga ngo abantu magana atandatu birasaba amasaha mirongo itatu kandi badafite arenze cumi n'imwe cyangwa se bikabije cumi n'abiri ngerageje kureba abantu batoye mu isaha imwe nsanga ni abantu mirongo ibiri bivuga ko ari iminota itatu itatu aho hantu niho hari akabazo konyine biragaragara ko abantu benshi burira batararangiza usibye iki kibazo cyo gutinda gutora ndetse n'icyo abantu bagendaga bibura kuri za lisite z'itora byagendaga bigaragara muri aya matora hari n'abatangabuhamya muri aya matora bavuga yuko babangiraga ko binjira muri za biro z'itora bikurikiranye n'uko bari benshi dore ko muri biro imwe wahuriranaga n'abatangabuhamya barenga mirongo itatu naho ku mupaka uhuza kongo n'igihugu cy'u Burundi ntibigeze bafunga kuko ibihumbi by'abaturage b'abakongomani batuye i burundi bambutse uyu munsi baza gutora dore ko abakandida depite babakodeshereje amakamyo n'amabisi yo kubavana i burundi abazana uvira kiriba ndetse no muri sange jonas rutonda yaje gutora aturutse mu ngagara jewe nturutse i burundi niho ntuye ariko naje gutora kugira ngo nshitse itegeko ry'igihugu cyanjye biranejeje nk'umukongomani gutora perezida w'igihugu no gutora abadepite bazatuyobora mu gihugu abakandida depite nibo babahaye amamodokari yabo n'amafaranga kugira ngo muze kubatora ibyo ngibyo byo niyo batari kuyazana twari kugenda nta kibazo ariko n'icyo babafashije badepite badufashije kuko bari bimiriye n'imodoka zivuye i burundi guca kuri forontiyeri bo garasi y'abadepite babivuze bituma iforontiyeri zemerera gusa gushabuka abantu baraza ariko n'imodokari muri gukoresha ni izabo ni izabo kabisa musafiri mushambara avuga yuko ari ibyishimo byinshi kuba aya matora abaye kuko yagiye asubikwa inshuro nyinshi nezerewe ko tugiye kujya mu bihe bishya tugiye kugira umutegetsi mushya twizera yuko kuko mu gutora uhitamo noneho tukizera yuko azagira impinduka nyinshi mu mikorere yiwe yo muri kongo abantu bakagira amahoro icyo ni mbere abantu bakagira amahoro aho bari umutekano kamvuge gutyo bagashakisha uburyo bwo kubaho noneho ariko utari mu mutekano ntiwoshakisha uburyo bwo kubaho mwamenya yuko muri aya matora ari abakandida ku rwego rw'igihugu ijana na mirongo inani na bane bo muri iyi teritwari bahatanira imyanya ine mu nteko ishinga amategeko naho abakandida ijana na mirongo irindwi na batanu ibo bahatanira imyanya itanu mu nteko ishinga amategeko y'intara vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika ubuvira mu ntara ya kivu y'amajyepfo i bukavu umurwa mukuru w'intara ya kivu y'epfo ibiro by'itora bimwe na bimwe byaraye bifunze nabyo nyuma y'isaha yari iteganijwe kubera abantu benshi bari bataratora umunyamakuru w'ijwi rya amerika temistokle mutijima yarabikurikiye ku biro by'itora mu mujyi wa bukavu aho umunyamakuru w'ijwi rya amerika yageraga wabonaga ko umutekano wakajijwe cyane cyane umubare munini w'abapolisi mbere yo kwinjira mu kigo hari ibyumba by'amatora abaturage basakwaga kandi buri cyumba cy'itora hagaragara umupolisi muri rusange ibyumba byo gutoreramo byafunguye saa kumi n'ebyiri za mu gitondo ariko kandi hari aho harengagaho iminota mike bataratangira gutora ahandi abatora bagatinda mu byumba kuko bagombaga kubanza kwereka uko bakoreshwa imashini zifashishwa mu gutora ikindi cyagaragaye nk'imbogamizi ni icyo amarisite y'abemerewe gutora yamanitswe mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru umunsi nyirizina w'amatora bityo abaturage bakaba batarabonye umwanya wo kwireba no kumenya aho bagomba gutora gutorera ibyo byose bikaba byagombaga gukorerwa umunsi umwe uyu ati nabyutse saa kumi n'imwe zuzuye ngera ku biri saa kumi n'imwe n'igice mbanza gushakisha izina ryanjye kuri aya marisite nyuma nza kuribona mbona n'icyumba ntoreramo ndinjira bangira uko bikorwa maze ndatora gusa kwibona kuri aya marisite nibyo bigoye biratinda cyane nko ku batarize batazi gusoma bo birarenze kuko bisaba ko bashaka umuntu wamaze kwibona ngo nabe abashakire uretse abazindukiye ku biro by'itora ariko hari n'ababanje kwigira mu kazi kabo gasanzwe gutora bakavuga ko bajyayo nyuma aba bombi nabasanze aho badoderaga inkweto ku isoko rya nyawera ngenda ajyayo nyuma ya saa sita kubera ko ubu nkeneye kubanza kurangiza akazi mfite kubera ko mbere na mbere nkeneye kubona agasukari k'abana ibyo gutora byo ndabijyamo nyuma bitewe n'uko nta kazi kampemba buri kwezi mfite sinasiga abana banjye ngo bicwe n'inzara ndimo ndabashakira rasiyo ndaza kujyayo kuko ndi umunyagihugu mfite ikarita yanjye ndajya gutora nkurikije amahitamo yanjye benshi muri ibi icyo bahurizagaho ni uko aya matora aje bari bayakeneye aho bavuga ko banyotewe n'impinduka nyuma y'ibibazo by'isubika ryagiye riba kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ariko kandi bakagaragaza impungenge ku myitwarire y'akanama gashinzwe amatora seni twebwe ubu tuvugana itariki y'uyu munsi ni itariki ikomeye twirengagije ibibazo byabayeho n'impungenge dufite ku gukorera mu mucyo kw'akanama gashinzwe amatora icyo twasaba seni gusa ni uko yakuzuza inshingano zayo uko bikwiye kuko badutangarije ukuri nyako kw'aya matora twizeye ko twabona ubutegetsi butubereye tugatandukana n'ubu bwatubabaje imyaka cumi n'irindwi icyo twiteze kuri ubu uzatsinda ni uguhindura ibintu mu gihugu atuvane mu bibazo by'umutekano muke ahibuka dukomeza guhura n'ibyo bibazo ukumva ibibazo by'ubujura impande zose ubwicanyi mu masaha yose haba no ku manywa y'ihangu ukumva ngo abantu bicanyi icyakora hibukavu hari n'abanze kujya gutora bavuga ko biri mu rwego rwo kwifatanya n'abaturage bo mu bice bya beni n'ahandi amatora yasubitswe kubera impamvu byavuzwe ko zishingiye ku mutekano n'ubuzima nk'uyu ati bariya abaturage ba beni muratekereza ubu bamerewe bate yibaye byashobokaga ko twese twifatanya kwifatanya nabo kubera ko ubu bihebye batakaje icyizere njye nafashe umwanzuro ku giti cyanjye wo kwifatanya nabo ntajya gutora kugeza igihe tuzabonera ihererekanya ry'ubutegetsi rikwiriye nk'uko twakomeje kubiharanira kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu gihe byari biteganijwe ko aya matora atangira isaa kumi n'ebyiri za mu gitondo agasozwa isaa kumi n'imwe z'umugoroba hari ahagiye hagaragara ibibazo bya tekinike bishingiye ahanini ku mashini z'itora zapfaga ahandi naho abaturage bakibura ku malisite y'itora n'abibonye bikabafata umwanya munini bitewe n'uko amalisite atasohowe mbere y'igihe ngo bamenye aho bagomba gutorera hakiri kare ibyo byose rero byatumye amasaha yongerwa ku buryo kugeza isaa moya z'umugoroba zirenga hari hakigaragara imirongo y'abategereje gutora ku buryo bamwe muri bo banafungiyeho bataha badatoye na cyane cyane ko n'aho bagombaga gutorera nta muriro w'amashanyarazi wari uhari ku buryo abakozi b'akanama gashinzwe amatora seni bifashishaga amatoroshi asanzwe cyangwa se aya telefone zabo ngendanwa demisitokire mutijima ijwi rya amerika ibukavu muri kivu y'amajyepfo igoma umurwa mukuru w'intara ya kivu ya ruguru abaturage benshi babuze amazina yabo bageze ku biro by'itora umunyamakuru wacu claude ganza munyamagana yaganiriye nabo byari biteganyijwe ko batangira gutora saa kumi n'ebyiri za mu gitondo bigasozwa saa kumi n'imwe z'umugoroba muri rusange mu mujyi wa goma amatora yatangiye mu ituze gusa hamwe na hamwe nko kuri centre ya mo carmel institut uzima n'ahandi mu mujyi wa goma amatora yatangiye atinzeho igihe kigera ku isaha bamwe mu bo twasanze ku biro by'itora twagezeho bari bakishaka kuri lisite y'itora simbyumva bari batubwiye ko dutangira gutora saa kumi n'ebyiri dusoze saa kumi n'imwe none bibaye saa moya na cumi n'itanu bataratangira kandi twanibuze kuri lisiti nabuze icyo nkora kandi sinshaka gutakaza ijwi ryanjye ngomba gutora kuko ari uburenganzira bwanjye nibuze nishatse hose ariko ndibura nari naje gutora uwo nshyigikiye kubw'amahirwe make nibuze nibaruje inshuro imwe rukumbi kandi hano nasubiyeho inshuro nyinshi ariko sinibona ndibaza niba ikosa ari iryanjye cyangwa iryabo ndababaye harimo ikibazo kuko niyandikishije aha ariko nibuze abayobozi baratubwira ngo twongere twishake bikaba iby'ubusa ndahangayitse kandi gusubirayo ntatoye ndumva sindatora kuko nibuze nazengurutse nishaka ndibura niyo mpamvu niyicariye aha nanjye sindatora kuko nibuze ndabona ari ukutunaniza ngo tutitorera abo dushaka ku rundi ruhande hari bamwe twavuganye bamaze gutora batubwira ko byagenze neza kandi ko babyishimiye njye ntabwo byangoye kuko seni yatweretse uko imashini z'itora zikoreshwa oya ntibyangoye keretse nk'abakecuru n'abasaza nabo byagoye naho njye nabibonye nk'ibisanzwe biroroshye ni nko gukoresha ziriya telefone zigezweho biroroshye cyane nabyishimiye cyane kuko imashini ikwereka amafoto y'abakandida ugahitamo iyo urangije gutora nawe ikwereka abo watuye nabikunze cyane ahubwo nabonye nta n'uburiganya bwazamo gutinda kwibona kuri lisite y'itora cyangwa kwibura burundu nabyo byabaye inzitizi kuri benshi bamwe mu bahagarariye biro z'itora kuri site zinyuranye aha mu mujyi wa goma ntacyo bifuje kudutangariza cyakora hari umwe mu biyamamarije kujya mu nteko ishinga amategeko ku rwego rw'intara ya kivu y'amajyaruguru twaganiriye yatoreye kuri insititi uzima iherereye muri komine karisimbi yatubwiye bimwe mu bibazo yabonye n'ahandi yageze icya mbere nabonye ni ugutinda kuko bamwe bagejeje saa moya n'igice bataratangira gutora ariko hari abantu benshi benshi cyane bataramenya uko batora ikindi hari biro nyinshi z'itora zitariho indorerezi n'imwe turasanga bihangayikishije kuba nta n'indorerezi mpuzamahanga zihari rero birashyira hasi icyizere cy'aya matora kandi indorerezi z'imbere mu gihugu hari aho zirimo guhezwa ntituzi impamvu yazo twasaba abahagarariye za biro gushishoza no korohereza indorerezi zacu n'iz'amashyaka hari abatubwiye ko kugira ngo umuntu waba amaze gutora birimo gufata iminota iri hagati y'ine n'icumi biro z'itora zigomba gufungwa saa kumi n'imwe z'umugoroba mu gihe sena itatanga impamvu zatuma yongera igihe kuko yo yari yavuze ko umuntu umwe ashobora gutora nibura mu gihe cy'umunota umwe hakurikijwe ingengabihe y'amatora yatanzwe na komisiyo ibishinzwe seni gukusanya no guhuza amajwi y'abatoye umukuru w'igihugu bigomba kumara iminsi itandatu ni ukuvuga kuva tariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri bibiri na cumi n'umunani bikazasozwa ku itariki eshanu z'ukwezi kwa mbere n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda muri aya matora aba ku nshuro imwe yonyine amajwi y'agateganyo y'uwatorewe kuyobora igihugu azamenyekana tariki esheshatu z'ukwezi kwa mbere bibiri na cumi n'icyenda kwakira no gukusanya ibirego by'abashobora kutishimira ibyavuye mu matora byo bizamara iminsi icyenda ni ukuvuga ko bigomba gukorwa hagati ya tariki zirindwi na cumi n'eshanu z'ukwezi kwa mbere bibiri na cumi n'icyenda akaba ari naho amajwi ya burundu yerekana uwatorewe kuba perezida azamenyekana umuhango wo kurahiza umukuru w'igihugu mushya uteganyijwe ku itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa mbere bibiri na cumi n'icyenda hagati aho igikorwa cyo kubara no guhuriza hamwe amajwi y'abadepite ku rwego rw'intara n'urwego rw'igihugu cyo kigomba kumara iminsi makumyabiri n'itatu ni ukuvuga guhera tariki mirongo itatu n'imwe ukuboza bibiri na cumi n'umunani kigasozwa tariki makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa mbere bibiri na cumi n'icyenda nibutse gusa ko abasaga miliyoni n'ibihumbi magana abiri bo mu mijyi ya beni na butembo yo muri kivu y'amajyaruguru kimwe nabo muri yumbi mu ntara ya mayindombe bo bazatora mu kwezi kwa gatatu kwa bibiri na cumi n'icyenda senika bivuga ko ingengabihe yabo yihariye izaba itangazwa amajwi yabo azahindura iki mu gihe uwatorewe kuyobora igihugu azaba yaramaze kurahira no gutangira imirimo tubitega amaso Claude Ganza munyamagana mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ibyo rero byari amatora yo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mbibutse yuko kongo yafunze imipaka ifitanye n'u rwanda kubera ayo matora
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
noneho siporo n'imikino tubanze mu burundi harimo shampiyona yo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri mu mupira w'amaguru evariste nziko banyanka mu mpera z'indwi twari turangije hatanguye ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya kabiri ku rwego rw'igihugu ku munsi wa kane ku kibuga cya prince rwa gasore burundi sport dynamique wo mu gisagara cya bujumbura wanganije na reserefa wo mu ntara bubanza ibitsindo bibiri kuri bibiri kuri uwo munsi nyene interstar w'i bujumbura watsinze regiones atletique yose y'i bujumbura igitsindo kimwe ku busa ku munsi wa gatanu ku kibuga cyitiriwe umuganwa rudoviko rwa gasore habaye inkino zibiri nyene umugwi wa gisirikare muzinga wakorotse uva mu cyicaro cya mbere mu mwaka uheze watsinze rumonge city wo mu ntara rumonge ibitsindo bine kuri kimwe volontaire wo mu kanyosha wanganije na aigle noir b w'imakamba ubusa ku bundi ku munsi wa gatandatu habaye inkino zine ku bibuga bitandukanye byo mu gihugu hagati mu kirundo busoni star wo muri iyo ntara watsindiwe imuhira na buhumuza fc wo mu kayogoro ka makamba igitsindo kimwe ku busa mu kayanza top junior watsinze inite y'umuyinga igitsindo kimwe ku busa mu vyegwa vya ngozi limiyare wo muri iyo ntara watsindiwe imbere y'abarorezi bawo na delta star wo mu gatumba mu ntara ya bujumbura bitatu kuri bibiri igihofi mu rutana Moso Shuga wo muri iyo ntara watsinze Royal FC w'umuramvya bibiri kuri kimwe mu cicaro ca mbere naho ihiganwa ry'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu ryari rigeze ku munsi wa mirongo ibiri kuri Stade Prince uri rwa Gasore kuri uwa gatandatu Vitaro watsinze Lelier bitatu kuri kimwe kuri ico kibuga nyene Buja City watsinze mu rukino rugira kabiri Ngozi City w'Ingozi bitatu ku busa uwo murwi w'ingozi ku munsi wa cumi n'icenda w'ihiganwa wari watsindiye ingozi vitaro w'ibujumbura bibiri ku busa gutsindirwa ibujumbura na buja city bitatu ku busa mu mupira w'amaguru bibaho kuko uno munsi utsinda ejo ugatsindwa uko niko manirakiza erike batazira mbaya amenyereza uwo mugwi yabibwiye ijwi rya amerika ni football niko tutasanzwe tumenyereye football uno munsi uratsinda ejo ugatsinda hirya ejo ugatsindwa ni kawaida tu ibintu dusanzwe tumenyereye muri football amakipe yose ahera hasi atsindwa amagatsinda agasubira agatsinda niko bimeze ni selo football ariko uno munsi abakinnyi ntibakoze vyiza uno munsi ibyo twumvikanye ntibashoboye kuvyubahiriza hanyuma n'ikindi nacyo babuze amahirwe yo gutsinda mwari mu kibanza ciza muri shampiyona ariko uno munsi murasuye gutakaza kandi murakorotse kandi ni igiki mugiye gukora kugira ngo mugisubirane bon dutakaje ikibanza kimwe tugiye kongereza inguvu kabisa dukosore udukosa tumwe tumwe twadushikiye uno munsi tugiye gukosora turabe yuko imaci zikurikira dushobora kuzitsinda bon ni umwizero kwizerana je n'abakinyi kumvikana n'abakinyi tukakorera dushyira hamwe hama bakagira ishyaka ndabona yuko bafite ishyaka nicyo cyatumye tugaruka mu bibanza byiza n'ubu tugiye kongereza kandi ishyaka turabe yuko twaguma muri ibi bibanza bine vya mbere vyiza igitega flambo du centre wo muri iyo ntara watsindiwe umuhira na mesaje ngozi bibiri ku busa mu ruyigi egre noir w'imakamba watsinze gumamuru wo mu ntara c'ibitoke igitsina kimwe ku busa kuri stade rukundi ngozi kanza united wo mu kayanza watsinze flambo doreste wo mu ruyigi bibiri kuri kimwe kuri w'imana kuri stade prince rwa gasore habaye urukino rumwe rwahuje atletico olympique na message bujumbura yose bujumbura rwarangiye ku nsinzi ya atletico ya bitatu kuri kimwe imuyinga olympic star wo muri iyo ntara wanganije na rukinzo w'ibujumbura kimwe ku kindi igitega naho musongati wo muri iyo ntara watsinze lidia ridike burundi sport for africa w'ibujumbura bitatu kuri kimwe bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika ijwi rya amerika siporo n'imikino mu rwanda mukuru izahura na el hilal nayo yo muri sudani nko mu cyiciro cyabanjirije aha ni mu gikombe cya kafu jean claude munyandinda araduha n'amakuru ya siporo y'ingenzi yaranze umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani urangira uyu munsi mu mupira w'amaguru ikipe ya mukura victory siporo yamenye ikipe bazahura mu ijonjora rya gatatu ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika coupe de la confederation ni nyuma ya tombola yabereye i kairo mu misiri mukura victory siporo izahura n'ikipe ya el hilal yo muri sudani umukino ubanza uzabera muri sudani mu mpera z'icyumweru gitaha wo kwishyura ubere i butare kuri stade huye mukura y'umutoza christian haringingo ukomoka mu burundi yageze kuri iyi ntera imaze gukuramo amakipe abiri ku ikubitiro yasezereye free state stars yo muri afurika y'epfo ikurikizaho ikipe ya el hilal obeid yo muri sudani ikipe izarokoka hagati ya mukura victory sport na el hilal izahita yinjira mu cyiciro cy'amatsinda amakuru yacu y'imikino tuyakomereze ku y'ingenzi yaranze umwaka turangije ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ku rwego rw'isi tuyatangiriye mu mupira w'amaguru aho ikipe y'igihugu y'ubufaransa yegukanye igikombe cy'isi cya makumyabiri na rimwe cyakiniwe mu burusiya umutoza didier desha n'abasore be batsinze ikipe y'igihugu ya korowasiya ibitego bine kuri bibiri ku mukino wa nyuma ku itariki ya cumi na gatanu nyakanga ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri stade rujniki y'i mosku imbere y'abantu ibihumbi mirongo irindwi n'umunani tunyarukiye mu irushanwa ry'igikombe cy'amakipe yabaye ya mbere iwayo ku mugabane w'uburayi ligue des champions ikipe ya real madrid yo muri esipanye yaciye agahigo ko kwegukana iki gikombe ku nshuro ya gatatu yikurikiranya yabigezeho itsinze liverpool yo mu bwongereza ku mukino wa nyuma ibitego bitatu kuri kimwe kuri stade olympique mu mujyi wa kiev muri ukraine Real Madrid ikomeje guhamya ibigwi kuko kuwa gatandatu tariki ya makumyabiri na kabiri ku kwezi yongeye kwisubiza igikombe cy'isi cy'amakipe yabaye ya mbere mu irushanwa ryaberaga mu bihugu byunze ubumwe by'abarabu yatsinze ku mukino wa nyuma ikipe ya Al Ain yo muri icyo gihugu andi makipe atanu yari yaserutse ni timu Wellington yo muri Nouvelle Zelande, Kashima Antlers yo mu Buyapani, Sidi Guadalajara yo muri Mexique, River Plate yo muri Argentine na Esperance de Tunis yo muri Tunisia. Irushanwa rya Europa League ry'umwaka turimo gusoza ryo ryegukanywe na Atletico Madrid yo muri Espagne nyuma yo gutsinda Olympique de Marseille ibitego bitatu ku busa ku itariki ya cumi na gatandatu Gicurasi. amakuru y'ingenzi yaranze uyu mwaka turangije muri siporo ku rwego mpuzamahanga tuyakomereje mu mukino wa tenisi ku marushanwa ane ya mbere akomeye ku isi grand chelem mu cyiciro cy'abagabo umusuwisi roger federer niwe wegukanye australian open mu kwezi kwa mbere mu bagore caroline oziniyaki w'umunyadanmarike kazi aza ku isonga french open izwi nka roland garros yatahukanywe n'umunya-espagne rafael nadal hanyuma mu cyiciro cy'abakinnyi b'abagore simona halep w'umunyarumaniyakazi aba ari we utwara umwanya wa mbere angelique kerber w'umudagekazi yegukanye irushanwa wimbledon mu bagore umunyaserbiya novak djokovic aba uwa mbere mu bagabo uyu novak djokovic kandi yongeye gutwara us open mu gihe umuyapanikazi naomi osaka yayegukanaga mu bagore mu gusoza amakuru y'ingenzi yaranze umwaka turangije muri siporo ku isi twerekeze mu mukino wo gusiganwa ku magare mu irushanwa rya mbere ku isi tour de france ku nshuro y'ijana na gatanu iri siganwa riteguwe ryegukanywe n'umwongereza thomas gerin ukinira ikipe ya sky yo mu bwongereza urugendo rw'ibirometero ibihumbi bitatu magana atatu mirongo itanu na kimwe tour de france yamaze yarukoreshejemo amasaha mirongo inani n'atatu iminota cumi n'irindwi n'amasegonda atatu ku mwanya wa kabiri muri iri siganwa rya Tour de France bibiri na cumi n'umunani haje umuhorandi Tom Dumoulin ubarizwa mu ikipe ya Sunweb yo mu Budage uwa gatatu yabaye Chris Froome umwongereza wo mu ikipe ya Sky ari nawe wari waraje ku isonga mu isiganwa Tour de France ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ndetse n'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi iyi yari incamake y'amwe mu makuru y'ingenzi yaranze umwaka ushize mu mikino ku rwego rw'isi tuboneyeho kandi kubifuriza ishya n'ihirwe muri uyu mwaka dutangiye ari nako mukomeza kunogerwa na gahunda za radiyo yanyu mudatenguha yari claude munyandinda i kigali inshuti zacu ndabashimiye cyane ko mukomeje kubana natwe mugire umunsi mwiza mukomeze muryoherwe na radiyo yanyu ijwi ry'amerika mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.